Stadion Rijwi ya Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika izamenyanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda niyo neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federica nkurikije mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu iradiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika leta y'u rwanda yafashe ingingo yo korohereza abishyura ikori ku mazu bakotesheje hamwe n'ikori ry'ipatante inyuma yaho abatari bake batangarije ko kwishyura hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi by'abagoye impamvu ni iyihe abaturage bakomeje kubigaragaza bagaragaza ikibazo abantu bari muri muri guma mu rugo niho batabasha gusohoka wenda mu buryo kumenyekanisha bamwe wenda byo bikabagora ubuyobozi rero bwaje gufata umwanzuro w'uko bakongererwa igihe mu by'ukuri kugira ngo nabo boroherezwe uyu ni karasira ernest komiseri w'imisoro ajejwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura amakori n'amahoro rwanda revenue authority mu burundi ikigo emp mu ntara gitega citaho abana bagendana ubumuga butandukanye catangaje ko gifise ingorane z'uburyo bitewe n'uko imfashanyo mvamahanga itakiboneka mu gihugu ca afurika y'epfo naho abatetsi bahagaritse urucanco AstraZeneca w'ikiza ca covid cumi n'icenda ico gihugu caheruka kuronka kuko basanze rudakora amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye ku gihugu ca afurika y'epfo cahagaritse gutanga urucanco rwa AstraZeneca ibindi kuri ino nkuru mugenzi wacu Diane Ninahazwa ubwo rucanco rukorerwa mu bwongereza ruhagaritswe nyuma y'aho ivyigwa bishasha vyerekanye ko rudakinga neza ubwandu bushasha bukaze bwa virusi ya korona bumaze kwibonekeza mu bihugu mirongo itatu na bibiri birimwo afurika y'epfo amerika n'ubwongereza ubushakashatsi kuri urwo rucanco bwakozwe na kaminuza yitwa witwatersrand iri johannesburg muri afurika y'epfo ntiburemezwa yamara n'abandi bahinga ico bikoze ubwakozwe n'iyo kaminuza bwerekana ko urucanco rwa AstraZeneca rukingira ku rugero ruri hasi cane covid ya cumi n'icenda idakaze naho nyene mu bakiri bato ino nkuru yabaye incamugongo kuri afurika y'epfo imaze kubura abagera ku bihumbi mirongo ine na bitandatu bahitanywe n'ikiza ca virusi ya korona sosiyete AstraZeneca ku ruhande rwayo itangaza ko iriko irakora urundi rucanco rushobora kuzohangana n'ubwoko bukaze bushasha bwa covid ya cumi n'icenda ni urucanco iyo sosiyete ivuga ko rushobora kuzoboneka bitarenze mu ci ry'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urucanco rwa AstraZeneca ruhagaritswe vy'imfatakibanza muri afurika y'epfo mu gihe ico gihugu cari kiriko kirategura gutanga incanco zigera ku miliyoni imwe zarwo ishami rya onu ryita ku magara y'abantu ku isi oms mu mfunyapfunyo mu masaha ari imbere rikaba rihavariza gukora inama kuri iki kibazo muri miyamara icahoze citwa birmania abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bakoze imyiyerekano ikomeye ku munsi ugira gatatu bikurikiranya biyamiriza kudeta y'abasirikare imaze iminsi indwi ibaye inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi abantu uruvunganzoka bigabije imihanda mu mijyi myinshi y'igihugu uhereye cyane cyane mu murwa mukuru wa politiki nepedao n'umurwa mukuru w'ubukungu yangona bafite ibyapa byanditseho amagambo nka mutabare myanmar cyangwa ngo muhagarike kudeta cyangwa se bakongera bakaririmba bati turashaka demokarasi twamaganye igitugu cy'abasirikari umubyeyi wacu su narambe abandi bafite ibyapa biriho amafoto manini y'uyu mukuru w'igihugu cya Myanmar Aung San Suu Kyi interineti yongeye gukora kuri uyu wa mbere ku buryo abaturage babasha gukurikira aho imyigaragambyo ibera hose n'uko irimo iba bahanahana amafoto n'amavidewo ku mbuga nkoranyambaga iyi myigaragambyo y'akataraboneka muri Myanmar yafashe indi ntera kubera abakozi bo mu nzego zitandukanye uhereye ku ba leta ukagera ku batwara za gari ya moshi unyuze ku barimu abaganga n'abaforomo abavoka yemwe n'abamunaki b'ababudisita idini ryiganje muri Myanmar nabo bafashe icyemezo cyo guhagarika akazi no kujya mu myigaragambyo mu gihugu cyose guhera uyu munsi bafite amabendera atukura ibara ry'ishyaka rya Aung San Suu Kyi National League for Democracy hagati aho umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco yatangaje ko demokarasi ikwiye kugaruka muri myanmar yasabye abasirikari bahiritse ubutegetsi kurekura imfungwa za politiki muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu ntara tuyatanguriye mu rwanda abanyagihugu berwa n'ikibazo cyo kwishyura ikori ku mazu bakotesheje hamwe n'ayandi makori ipatanti barishimira ko bongeye kuva mu ngo zabo bakabasha kuja kuriha iyo misoro n'amakori iyo ngingo yafashwe inyuma yaho abanyagihugu bagararije ko kuriha ayo makori hifashishijwe ikoranabuhanga ryabagoye mu mpera z'ukwezi kwa mbere ijwi rya amerika ryabagejejeho impungenge zari zifitwe n'abaturage bo mu mujyi wa kigali basabwaga kumenyekanisha umusoro ku bukode bw'amazu no kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga abavuganye n'ijwi rya amerika benshi bagaragazaga ko imyaka ya bamwe itabemera gukoresha ikoranabuhanga abandi bakavuga ko kubona amafaranga batabasha gusohoka ngo bajye kuyakorera ari ikibazo leta isobanura ko nyuma yo kumva ubusabe bw'abaturage yahise yongera igihe cyo kwishyura uyu musoro uva ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere ugezwa kuri makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri komiseri w'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro karasira eneste atangaza ko byakozwe mu rwego rwo korohereza abaturage abaturage bakomeje kubigaragaza bagaragaza ikibazo abantu bari muri muri guma mu rugo nta batabasha gusohoka wenda ngo bajye kumenyekanisha bamwe wenda ibyo bikabagora ubuyobozi rero bwaje gufata umwanzuro w'uko bakongererwa igihe mu by'ukuri kugira ngo nabo boroherezwe ubusabe bwabo mu by'ukuri burumvikana ndetse n'umusoro ku nyungu z'ubukode wa bibiri na mwaka bibiri na makumyabiri tuzi neza ko byagomba kwishyurwa itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na rimwe byarongerewe hanyuma bishyirwa ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe ni itariki numva yumvikana buri wese ayizirikane bireba tutazacika ngo tukaba twajya mu bihano kandi by'ukuri twaba twahawe umwanya uhagije kuba twabitegura no kubyishyura kuva kuri uyu wa mbere abaturage bo mu mujyi wa kigali bari barangije ibyumweru bitatu muri gahunda ya guma mu rugo babashije noneho gusohoka mu by'ibanze babwijwe rya amerika bihutiye gukora ikibazo cyo kwishyura imisoro ya leta kiza ku isonga ni amahirwe cyane urabona nk'abaturage benshi uretse n'i kigali no mu cyaro abantu bari barimo mu rugo bari mu mazu nta muntu usohoka ngo abe yabona aho ari kubura ariko abaturage ubundi dusanga tubikorera ku irembo ku irembo baba uragenda ukadekarara bakabikwereka ariko ubu ngubu uraguma mu rugo rero tugize amahirwe ni ukugira vuba kugira ngo umuntu batazenda kumuca amande nubwo hari abishimiye ko bongerewe igihe hari abakomeje kugaragaza ko ibihe baciyemo bya covid cumi n'icyenda n'ubu bakirimo bitatumye babona amafaranga bagasaba leta kubagabanyiriza uyu musoro cyangwa bakawukuraho abandi barifashe rwose ntabwo basora ntibanabizi n'icwa ayo mafaranga bafite rwose mwihangane munayivane ntabwo babyumva rwose gusa ntabwo babyumva kongeraho ukwezi ntabwo bigaragaza ko hari aho ayo mafaranga azava uyu mwaka kuva muri bibiri na makumyabiri byagaragaye ko umuturage nta hantu akura cyane cyane bitewe n'iki cyorezo none se kuba yongereho ukwezi bivuga ko yabonye aho azayakura ni ukuvuga ngo kucyongeraho bibagiwe ko umuturage ntaho akura nta n'aho akora ahubwo icyo bakagombye gukora niyo bakuraho bitanu niyo bakuraho icumi bakavuga bati niba wasohoka igihumbi ijana na mirongo itanu uzasore mirongo irindwi na bitanu kubera ko twamaze kubona ko ntaho ukura kuko umusoro ni inyungu ku byo wabonye none se kongeraho ukwezi bivuze ko wungutse nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura imisoro n'amahoro cyongereye igihe iki kigo cyumvikanisha ko n'ubundi umuturage utazubahiriza kwishyura mu gihe yongerewe azabihanirwa nk'uko itegeko ribiteganya tuvuge wamenyekanishije ntabashe kwishyura ku gihe uwo ngo yishyura icumi ku ijana ry'umusoro yakagombye kwishyura umusoro yagombaga kwishyura iyo ni ibihano bizaho hanyuma akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na rimwe n'igice ku ijana buri kwezi akererewe hanyuma yo ku muntu uzaba ataramenyekanishije kuri iyo tariki hejuru y'ibyo bihano byo gutinda kwishyura umusoro hari n'igihano cyitwa cyo kutamenyekanisha ku gihe icyo gihano byo ni menshi ni mirongo ine ku ijana y'umusoro agombaga kwishyura akongeraho cya cumi ku ijana ry'igihano cyo gutinda kwishyura noneho akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na rimwe n'igice ku ijana buri kwezi k'ubukererwe rwanda reveni isaba abasora barebwa n'iyi misoro batarangije kwishyura mu minsi yari igenwe ko bakwihutira gusoza inshingano zabo bakubahiriza indi minsi leta yabahaye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
burundi naho ikigo emp cyahitwa mutwenzi mu ntara ya gitega hagati na hagati citaho abana bafise ubumuga butandukanye gifise ingorane z'uburyo bitewe n'uko abagira neza nka bose bava mu bihugu vy'uburaya batakija mu burundi kuva aho hatereye ikiza covid 19 mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika furera jean de dieu ngiye akirongoye asaba abagira neza bose babishoboye na leta kuzibira ico kinogo ikigo empe mutwenzi kiri muri komine n'intara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi cakira abana bafite ubumuga buterwa n'ukononekara k'uduce tw'ubwonko bikabaviramwo bukeha bwenge n'ubundi bumuga bwo gukoresha ingingo z'umubiri kino kigo kiranakira kandi abana bafite ubumuga bw'inyifato kuva ikiza ca virusi ya korona gitanguye kuvugwa mw'isi ikigo catakaje abaterankunga nka bose furaya jean dodie ngiye muyobozi w'ubuhinga muri ico kigo yabwijwe rya amerika ubukene bwatewe n'iryo bura ry'abagifasha ico kiza caratugiriye ko ingaruka zikomeye cyane kuko nk'imfashanyo twahora turonka muri kino kigo biturutse ku baza hano muri kino kigo ari abaje kudufasha abaje nko kutwigisha ari abaje kugira ngo dukorane ari mu byerekeye by'ubuhinga kuvura ukurera dukoresha ubuhinga ku buryo dukenera kandi no gukorana abadufasha baba benshi cyane benshi bava mu bihugu bya buraya nko mu butaliyana mu bufaransa mu bubirigi abo benshi ubu ubwo buryo bwarabuze bwaba kandi n'uburyo bwaca ku babyeyi nyine butaca muri kino kigo mu kurira abo bana ibyo ntibigishoboka hari imfashanyo y'ubuhinga twarayibuze cyane twakorana hakaza nk'abo mu gihugu cy'ubufaransa abo twita ishyirahamwe rifasha mu byo kuvura mu gihugu cy'ubufaransa ryitwa sezep byadufasha cyane mu kurondera inyigisho bakatwigisha kandi bakaca turonderera n'imfashanyo ijyanye muri ibyo bikoresho kugira dushobore gushyira mu ngiro ibyo byigwa twaronse bakaduha uburyo bwo gukoresha ubuhinga bw'ibikoresho dukoresha muri nyunganira ubuvuzi cyangwa nyunganira ngingo mu bitabo dukoresha sihagarikwa ryo gufashanya na shyirahamwe ry'abafaransa gusa rituma iki kigo kitagishobora kwitaho baciyemeje gutunganiriza n'ibitaro by'i Roma mu butaliyano byahora byama bifasha mu bumenyi ibikoresho no kugira ibipimo nicyo kimwe abahinga n'abaganga babyo baheruka guhonyoza ikirenge ku mutwenzi imbere y'uko covid cumi n'icyenda itangura kuvugwa hariho irindi shyirahamwe ryo mu butaliyano yitwa gemeri hopitale gemeri hopitale katolike do roma nk'ibyo bitaro by'abakatolika by'i roma byadufasha cyane mu kuza hano mu burundi nka kabiri misiyo bakaza bagapima abantu bose bafite ingorane ingwara y'intandara uko baza kandi ko batuzanira imiti urumva barabura ingene barungika imiti bakabura kandi ingene baza gupima abantu ndetse n'iyo porogaramu yabo yo kurwanya virusi yo kuguma mu rugo byabagoye yuko bari banadufasha tugapima tubarungikira bakaronda umwanya wo kutugira icegeranyo ico biyumvira ku maegizame twakoze ku masuzuma ubuzima twagize bakatubwira ingene twovura byarabagoye nabo nyine ko uko kuguma mu ngo byatumye badahura byaratumye rero badashobora kuza ari amaekipema bakoresha ari dukoresha ibyuma mu gupima intandara ibyo tukabibura furengi yasaba leta n'abandi bagira neza gufata mu mugongo kino kigo na cyane cyane mu bijanye no kukironsa imfungurwa hamwe n'imiti mu kurindira ko abaterankunga bosubira kukigarukira turagira ingorane cyane yo gufungurira abana kuko abo bantu benshi barabaza bakadufasha mu buryo bw'amahera ubwo buryo ntabwo tugifise kandi abahora bafashe imiryango kugira nabo nyene basahirize kino kigo abana benshi ubu dufise nta mikoro bagifise turasaba cane rwose ko leta yadufasha ibintu vy'imfungurwa cane bodufasha n'ibintu vy'imiti bakoze cane cane abandi bantu bose bagira neza boshobora kunganira kandi na leta boheza kutwunganira mu bijanye n'ibifungurwa kuko niho hakora amagara ntamegwa aramigwa kandi n'ubwo umuntu amugaye araguma ashaka gufungura mbere ivyo birashobora dushobora kumufasha cyane kuko hari n'abana baba bafite ingorane yo gufungura nuko tworonka n'ibifungurwa biri variye bitandukanye kuko harimo abana benshi bafite n'ubumuga bwo gufungura nabi no kuta- nu- n'ururiro ugasanga ugasanga rimeze neza ikigo emp cyo ku mutwenzi bugifite abana bagera ku ijana na mirongo ibiri ariko abantu cakira buri munsi iruhande y'abakozi bacu ni benshi bitewe n'ubumuga hari umwana usanga yitabwaho n'abantu barenga babiri kugira ngo ashobore kuvyuka afungure yongere agendagende turetse aba kandi abitura kino kigo baturuka mu ntara cumi n'umunani zigize uburundi iyo baje bakigana nka bose kirabaraza ibigo co kimwe n'ivyitaho abageze mu zabukuru leta ibironsa buri mwaka ibaha shingana n'ibihumbi amajana icenda mu mafaranga y'amarundi ariko kubera ibiciro vy'ibintu vya ngombwa bidasiba kuduga uko umwaka utashe abatwara bino bigo bemeza ko aya mafaranga atanabashoboza kuriha fagitire z'amazi n'umuyagankuba mu kiringo c'umwaka bagasaba ko ubu buryo bwokongerezwa eroje buri kaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imbuga ngurukanabumenyi ni ihuriro ry'abantu batandukanye n'ivyiyumviro bitandukanye abantu bava mu bice bitandukanye vyo ku isi barahahurira bagahanahana ivyiyumviro ku bibazo bitandukanye biri ku mitima yabo canke bibaraje ishinga muri iyo ntumbero izo mbuga zirafise akamaro gakomeye kubera abantu bazifashisha haba mu vyerekeye ubumenyi politike ubudandaji indero n'imibano mu kuronka gushikiriza no guhanahana amakuru mu buryo bwihuta cane nyamara ubwo buryo burakoreshwa kandi n'abafise intumbero yo gutyoza no gukorera ikibi abandi mugenzi wacu fidele niyongabo yaganiriye na atanaze karayenga umumenyeshamakuru inararibonye ari i paris mu bufaransa na steve derik ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino afise iradiyo radio africa for hope ari mu gihugu c'ubusuwede batangura bavuga ku kamaro k'imbuga ngurukanabumenyi muri rusange dutangure dutega amatwi atanaze karayenga akamaro kazo ni kenshi cyane kandi agaseseshwa rumuri nk'uko babivuze abantu bo ku isi yose mu bihugu byose mu mihingo yose abasore abatama rwaruka rushasha barahanahana ivyiyumviro barahanahana umuzika barahanahana ivyigwa barahanahana n'ibitwenza byonyine hariho abantu ba- bakwiza ibi- ibintu byo gutwenza byo gutebura bikaryoha ukabona ko ari iki- baremesheje ikiyago ikindi navuga ni uko ubwo buryo bushasha buroroshe cyane kugira ngo umuntu akwize ivyiyumviro vyiza na bibi mugabo vyiza navyone bi- birashoboka ndavye nk'ubumenyi buri mu- muri iyo mihora ni igitangaza sinorinda kuvuga eh, ikintu twese tuzi nka google U- ubu nta muntu n'umwe atazaniwe umunyeshure umwarimu umuganga umudereva w'indege uwush- uwukeneye wese ikintu amenya agira ati mbega iki cagizwe ryari cakozwe na nda- ryari cakozwe na nde- na nde hari ryari ubisanga byose ku mbuga I- ico ni ikintu ciza rwose catumye abantu ba- bungura ubwenge ikindi naco mbona kiriko kiraduga kandi gikomeye kandi ari ciza cyane nk'uko ku- gukingira isi twese umenga tu- dusigaye tuvyumva kumwe abantu babona yuko amashamba ariko arasha ari muri brezil ari muri californie ubona inzuzi zi- zitwara abantu u- bakavuga bati ibyo ni ibihe biriko birahindagurika eh, kandi biva ku- ku buhinga abantu tu- tu- twiyumviriye hanyuma bugatera uruhagarara mu bidukikije n'icyo kintu kirakomeye cyane reka tugaruke no ku byerekeye ikiza cya kovide ego hari ibihuha byinshi byinshi cyane abantu bahanahana uravye ikiza cya kovide cyashitse neza cyashitse inyuma ya interineti kuko je ndibaza hamwe hatoba hariho interineti umuntu amenye ukuri kwaha abantu bari muri yapani abantu bari muri etazuni abantu bari burundi ingene babayeho ingene bikingira ingene bahendwa nukuri nukuri nibaza yuko tugeze ku ntambwe nziza cyane nawe steve derrick icyo kibazo nyine akamaro muri rusange ubona k'imbuga ngurukanabumenyi uretse ibyo twavuze atanazi ariko aravuga ku bijyanye n'ubumenyi guhanahana amakuru n'umuvuduko w'amakuru n'ingene isi ikibanto abantu bakamenya amakuru mu mwanya muto mu bice bitandukanye byo ku isi ariko ni wowe ubona wokongera ko ku kamaro murakoze cyane novuga yuko izi mbuga ngurukana bumenyi bwa social media ubu zaje gutuma itanga ry'amakuru riza ku muvuduko muremure cyane ririhuta cyane n'ikimenyamenya ngira murabona yuko n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo akomakomeye nka yose usanga ategerezwa kuba afise igisata cy'izi mbuga ngurukana bumenyi kuko ubu umuntu ashobora kurindira yuko adakwicara iruhande y'iradiyo cyangwa canke kwicara ngo arabe televiziyo ariko rero usanga ubu umuntu ashobora gukurikirana amakuru y'ikibiriraho kuri za twitter kuri za facebook eh, kuri za instagram n'ahandi ibyo rero ndibaza yuko ari ikintu cyiza ariko kandi ikindi naco novuga cyiza ni uko ubu hari n'ababi eh, n'ababikorera ko ubudandaji bya business ugasanga abantu bariko baragurisha ibyabo baciye kuri izo social media canke izo mbuga ngo bumenyi hanyuma ikindi nacyo novuga cyiza ni uko usanga mbere n'abagira amakampanye mu bya politike usanga bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi ubu usanga abantu ku giti cyabo bugurura ibyo bita amapaje ya facebook ugasanga niho batangira amakuru ugasanga nka twebwe twikundira inkino usanga inkino ushobora kuzikurikirana ikibiriraho andirete uciye kuri iyo mihora y'izo mbuga hanyuma basiga nyuma y'uko ubu hari n'abaronka akazi kubera izo mbuga usanga benshi bacisha anonse z'akazi cyangwa amatangazo y'akazi kuri izo mbuga hariho izizwi cyane za linkedin za facebook za twitter za instagram n'izindi nyinshi ndibaza yuko uwo vuga ibyiza by'amasosho media muri ino myaka tugezeho ndibaza yuko atabivuga ngo abimare naho kandi hari n'ibibi byinshi kumbure tuzakugerako nibyo twashaka tuze ko murabivuze ni byinshi cyane akamaro kenshi ingene imbuga ngurukanabumenyi zahinduye ibintu ku isi ukugena ibintu bikorwa uh, n'umuvuduko bikorerwa ko uko ibintu biba ari byiza bikorerwa kuri izo mbuga hari abandi baba bafise iyindi migambi y'ububisha nabo nyene bakoresha ubwo buhinga kugira ngo eh, bashike ku migambi yabo y'ububisha nivyo nashaka atanaze uh, tubwire
nubwo bubisha bwabaye nk'ikintu cyahengamye cyagoramye bwakivuye ku kintu cyiza kuko ubu kubera izo social media abantu bose barafise ijambo barashobora kuvuga barashobora gushikiriza ijambo n'ibyiyumviro byabo ubwo burenganzira bwo gushikiriza ijambo ni ukuri ni bushasha ku isi ubundi wasanga bufiswe n'abamenyeshamakuru n'abantu bafise amahera n'abantu bafise uburyo bwo kumviriza amateleviziyo avuye kure cyangwa amaradiyo avuye kure ariko ubu uwo ari we wese uciye ku mihora myinshi arashobora gushikiriza icyo yiyumvira mugabo rero gushikiriza icyo wiyumvira nkakurya novuga nti mw'ibarabara woca ibarabara ugasiga kaburimbo nziza washaka ugashyiramo n'imihora mirongo ibiri mugabo ukabwira abantu uti umwe umwe wese niyimenye uca iburyo uva ibubafu nta amategeko ntaho byapfiriye mu by'ukuri hari abantu bibaza yuko kuri interineti ari akajagari ko nta mategeko ko umuntu ava iburyo cyangwa ibubafu akuva inyuma cyangwa imbere imodoka igaca aho ishatse ibyo si byo nicyo kibi twokwiyamiriza kandi mugabo ntitwibagiye ko cyavuye ku cyiza ikindi cyo umushinga yaraje kubivuga hari abantu baronka akazi ubu noneho hari n'abakorera muhira kubera izo za social media nivyo turiko tugira nko muri iki gihe ca covid abantu benshi bakorera muhira yego yego ico ni cyiza rwose kandi kiri mu bintu bisa bikingira isi urabona nta miduga myinshi kiri mu mabarabara urabona bimwe bya vyuka bavuga yuko vyonone ibirere byaragabanutse indege zaragabanutse ariko akazi mu mihigo myinshi mu bihugu byinshi abantu bariko baramenyera ekara na za kaminuza n'amashuri matonya ubu benshi basigaye bigira muhira bizovyara ayandi mabi mugabo n'ukuri je ico navuze ca kare nagira nti imana yabitegekanije neza hakazagura kuza internet hanyuma hakaza ico kiza ca covid biratweretse neza ko iyo internet yaje hageze kuko isi yarigeze aho mbona yuko umuntu yigenga ashika ubumenyi n'ubushobozi mugabo atarinze gufata amayira aja kure arinda kuja mu bindi bihugu ubu n'uri i burundi uri bujumba ari gitega ari mu kirundo afise internet muranganya ubushobozi bwo kumenya ibintu nawe steve derik icyo kukongera ko ku bibazo ubona biterwa n'abakorera kuri izo mbuga ngurukanabumenyi ego burakoze cyane na nibyo burya ikintu cyose gifise ibyiza usanga gifise n'ibibi ibyo bibi nabyo nyine si bike urabye ibikorerwa kuri za social media zitandukanye aho abantu benshi basigaye bagaragariza inzigo z'inzikira zabo cyangwa iterabwoba bakoresheje izo social media hanyuma ikindi nacyo usanga hari aho umuntu wese ashobora gushikiriza ibyumviro bijya by'amakomantere ugasanga rero n'ufise iyo mbuga ngurukanabumenyi biragoye kugira ashobore gutora ibyo akwiye gukuramo ibyo bita censure mu rurimi rwo kumenyesha amakuru kugira ashobore gutoramo ibyo bibi ariko rero urabona yuko abantu benshi ubu basigaye bakoresha izo mbuga kugira bambura abantu babibe kugira abo bita abapedofile bashobore gushaka konona abana b'abakobwa bakiri bato benshi bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi nyene hanyuma abantu nabo bagaragaza bimwe by'ivangura ruhu bya rasizme usanga bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi kandi ugasanga biragoye kugira umuntu ashobore kubamenya neza kuko benshi usanga n'amazina yabo bayahinduye aho rero bigaca bigorana n'inzego z'ubutungane cyangwa iz'igipolisi zategerezwa kubakurikirana kugira zishobore kubafasha hari mu bijyanye na politike mu bihugu bitandukanye ubuhoho no mu bihugu bikomakomeye byarabonetse mu minsi eze aho nyine muri leta zunze ubumwe za amerika aho rero habaye ibintu bitari byinshi bikorwa hategura ijya ngoro ya capitol ibyo rero byaratumye mbere n'ibigo bisanzwe biraba iyi mihora bifata ingingo yo kugara imihora ya social media y'uwahora arongoye igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ibyo byabaye nk'imboneka rimwe nibyo umushinga nawe kararenga nk'uko yabivuze gushikiriza icyiyumviro ni ibintu byiza ni ibintu abantu benshi bama bagwanira ariko rero hageze aho umuntu akoresha izo mbuga guhimiriza abantu gukora ibibi cyangwa gukora ibidakorwa ndibaza yuko aba ari ikintu kibi cyane nibaza yuko abantu bagejwe izo mbuga bandanya bakora na cyane cyane barabe ibyo bihangange barabe n'abakiri bato umuntu ashize ibintu bigaragaza inzigo bigaragaza urwango kuri za social media barabe ingene baza baragerageza kumukura ku murongo cyangwa bakamwambura ubwo buryo aba asanzwe akoresha mu kugaragaza ibyo bibi byiwe
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
nshuti mwese mukunda radiyo hejuru ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza ca covid cumi n'icenda turashimiye kandi na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye frederic nkunikije niwe yarabihagarariye turabashimiye inama y'inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza